ఇది నిరాధిష్ఠిత అమెరిక్ mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fidel Nyongabo kaze mu biganiro byacu
umuco wo gushaka kwihuta mu bikorwa mu majyambere mu bufatanye hagati yacu ndetse n'abandi b'ibindi bihugu gufatanya kubikorera n'abashoramari ibi ngibi ndumva bimaze kuba umuco
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku mugambi coca cola eco center ujejwe gufasha abanyarwanda gutera imbere iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo gutana mu mitwe ku rubibe hagati ya etiyopiya na eritrea n'igitero cagizwe mu kibanza abantu bakundana n'abo basangiye ibitsina batambiramwo mu gisagara ca orlando mu masaha ya kare yo ku munsi w'imana ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika turayagaruka ko mu kanya gatoya cyane amakuru yo hirya no hino rero twabateguriye abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika bari mu bifatanije mu mubabaro ku bantu bagandaguwe mu masaha ya kare yo ku munsi w'imana mu gisagara cya orlando ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu bumanuko bw'igihugu mu masaha ya kare yo ku munsi w'imana abantu mirongo ine n'icyenda barishwe abandi mirongo itanu na batatu barakomereka mu gitero cyagizwe mu kibanza abantu bakundana n'abo basangiye ibitsina batambiramwo mu gisagara cya orlando uwagize icyo gitero yitwa Omar Matem yari umunyamerika avuka ku bavyeyi bakomoka muri Afghanistan Hillary Clinton abonwa ko ari wazosekura umugambi w'abademokrate mu matora y'amakuru y'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka yabwiye televiziyo CNN ko abagizi ba nabi nk'uwagize igitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishyira umunsi w'Imana yatangaje ko abanyamerika bafise ububasha bwo kuhabonera akaryo kugira bakorere hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba n'ibindi bikorwa by'ubwicanyi donald trump wo mu mugambi wa repubulika higanwa na hillary clinton avuga ko ubwicanyi nk'ubwo mu masaha ya kare yo ku munsi w'imana mu gisagara cya orlando buzotera bwiyongera kurushiriza kubera ubuyobozi bucumbagira yagirije perezida obama n'abademokarate ko banse gukoresha ijambo intagondwa mu kuvuga abagira iterabwoba b'abayisilamu Trump yasubiye gutera akamo ko guhagarika kurekurira impunzi z'abanyasiriya kwinjira ku butaka bwa Amerika. Trump avuga ko abayisilamu bategerezwa gutanga amakuru ku bantu bikekwa, akaba yasubiye kumenyesha ko ashigikiye amategeko akomeye yerekeye gutunga ingoho. Atangaza ko abantu bafite ingoho bakeneye muri iki gihe kwikingira kurushira imbere yaho. Atangaza ko yaba abantu bari mu kibanza cyo gutambiramo cyatewe bari bafite ingoho ngo ibintu ntibyari kuba nk'uko byagenze. ababa mu gisagara ca Sorona ku rubibi hagati ya Ethiopia na Eritrea bavuga ko bumvise ugwamo rw'inkoho zikomeye uno munsi kuwa mbere ivyo mu gihe ivyo bihugu bibiri vyagirizanya kubasomborokeje uwundi gutanana mu mitwe gusa no kwashimikiye mu gisagara ca Sorona igisagara cabereyemo ingwano igihe Ethiopia na Eritrea vyatana mu mitwe bifura ubibi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri abarimyi bo ku ruhande rw'urubibe ruri ku butaka bwa etiyopiya bavuga ko bumvise inkoho zikomakomeye zasana mu masaha ya mu gitondo cyo ku munsi w'imana ibyo byakurikiwe n'urwamo rwa byamuzinga n'inkoho zikomakomeye mu mpera z'umunsi wo kuw'imana bamenyesha ko urwo rwamo rw'inkoho na byamuzinga rwabandanije gushika uno munsi kuwa mbere umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa etiyopiya gatecu reda avuga ko Eritrea yatanguye ibisa n'igitero gikomeye yabwiye ijwi rya Amerika ko inteko za leta ya Ethiopia zishuye torokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryasubiyemwo Gatechu Reda avuga ko impande zose zatakaje igitigiri kinini cy'abasirikare ko yamara Eritrea ariyo yatakaje benshi kurushiriza mu itangazo umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru y'igihugu cya Eritrea yagirije leta ya Ethiopia kuba ariyo yatanguye igitero yamara abategetsi ba Ethiopia bavuga ko inteko z'igihugu zishuye ku gasomborotso ka Eritrea abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga igisagara ca Fallujah biciye mu muhora ukingiwe n'igisirikare ca Iraq ivyo ni mu gihe urugamba rwo gusubira gufata igisagara ca Fallujah kiri mu minwe ya leta ya Kiyisilamu rubandanya mu ndwi igira gatatu abasivili bagera ku bihumbi bine bakoresheje uwo muhora mushasha kugira bahunge ingwano abasivili bagera ku bihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu baramaze gushobora guhunga ingwano nyamara abandi ibihumbi n'ibihumbi baracafatiriwe mu gisagara ca faruja bamwe mu bagerageza guhunga mu ijoro baciye mu ruzi efrat aho bategerezwa gira leta kuriha leta ya Kiislamu amadora ijana na mirongo itatu kugira bashobore kujabuka urwo ruzi bakoresheje ubwato butoyi abasivile bariko bahunga igisagara ca Fallujah bahuye n'ububabare ntangere imiryango yaratakaje abana mu gihe yariko irahunga bamwe barasomye nturi mu ruzi Euphrates igihe bariko bajabuka urwo ruzi mu gihe abandi bagandaguwe na leta ya Kiyisilamu abatari bake eh, baragiramiwe n'inzara amashirahamwe jeje gutabara ko asaba iyindi mfashanyo y'amazi meza yo kunywa ibifungurwa n'uburaro ku basivile bavuye mu zabo ugutana mu mitwe kurubibe hagati ya Afghanistan na Pakistan kwabandanije inyuma y'agahengwe kamaze igihe gitoye no musi kuwa mbere gutana mu mitwe kwabaye mu ijoro rya shiri no musi kuwa mbere kwahitanye umuntu umwe abandi cumi n'umunani barakomereka imiryango y'abanya Afghanistan igera ku majana abiri mm, yategerejwe eh, kwimukira mu bice birimwo umutekano kurushiriza abategetsi ba Afghanistan bavuga ko Pakistan yashaka kubaka ibibanza bishasha ku rubibe inteko zijeje umutekano za Pakistan zikaba zitabire kuri zitabire kuri za Afghanistan muri antunga Pakistan ikaba yacirasa itumbereza y'inteko za Afghanistan ziri abategetsi ba Afghanistan bavuga ko kurasana kwamaze amasaha umunani mu vyahitanye umusirikare umwe w'umunya Afghanistan n'abandi batandatu bakomeretse bamenyesha ko igihugu ca Pakistan naco nyene catakaje abasirikare yamara abategetsi ba Pakistan barahakana ibitangazwa n'igihugu ca Afghanistan vy'uko ukubaka ibibanza bishasha ku rubibe ivyo bihugu bihana biciye ku biri n'amategeko bagiriza inteko za Afghanistan gukoresha inguvu mu kurasa mu byakomerekeje abantu cumi na babiri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice cenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri we we we akaburungu radio yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda isosiyete y'ubudandaji coca cola n'abandi bafatanyabikorwa barimwo ishyirahamwe ryo guhanahana amakuru tigo rwanda eh, byagejeje ku banyagihugu bo muri sekiteri ya gishari ibikorwa by'iterambere birimo amazi meza umuriro ukoresha imishwarara y'izuba n'ibindi ku giciro gito ni mu mugambi bise ecocenter ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagiriwe ubusa uyu mushinga wa ecocent urahuza ikigo cy'ubucuruzi cya coca-cola n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo philips tigo rwanda n'abandi ecocent ubwayibumbatiye ibikorwa by'iterambere aba bacuruzi begereje rubanda kubyumva mu buryo bw'inyungu ku mpande zombi coca-cola ubwayo bafite intego igira iti niba rubanda baguriraga ikinyobwa cyayo ahatabona mu gice cya nijoro bagombye kubona umurasire w'izuba ubamurikira ku mafaranga make niba kandi banywaga icyo kinyobwa gishyushya imirasire y'izuba babegereje ku mafaranga make nibafashe kugikonjesha ni muri urwo rwego muri uyu mushinga bahisemo kugeza ku batuye rwamagana udukiyosike ducuruza imirasire y'izuba ku mafaranga make udutunganya amazi meza rubanda bakayabona ku giciro gito ibikoresho by'ubuvuzi n'ibindi ku batuye umurenge wa gishari akagari ka ruhundi rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda ni amashimwe ku buyobozi bw'intara y'uburasirazuba na madamu odette uwamariya ni umuyobozi w'iyo ntara uyu munsi umubyeyi wakeneraga kujya kwisuzumisha akajya ku bitaro bya rwamagana akoze ibirometero byinshi kubera imashini zashyizwemo muri uyu mushinga bizajya byoroha yuko izo serivisi zatangirwa aha ngaha nkaba ngira ngo abaturage babyishimire ko bizarengera bizarengera ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi ikindi gikorwa gikomeye dushima cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ni igikorwa cy'amazi meza nk'uko babitweretse hari abaturage bafite amahirwe wenda benshi ntibaranahasura bazahasure ariko igikomeye cyane bazakoresha ari amazi meza uyu munsi injerekani y'amazi meza ushobora guhita unywa atari ya yandi twavomaga bisanzwe ushobora guhita unywa nka ya yandi tugura mu macupa afite ubuziranenge ushobora kugura injerekani ku mafaranga mirongo itanu gusa umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi coca cola ku isi bwana mutakendi yashimye intambwe u rwanda rugezeho mu iterambere uyu waherukaga mu rwanda muri mirongo cyenda n'umunani arashima kandi ubufatanye bw'ikigo ayoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare rukomeye mu kugeza ibikorwa by'iterambere ku batuye umurenge wa gishari ibi bwana kenti arabibonamo amahirwe akomeye haba mu mibereho myiza n'iterambere by'abaturage byose avuga ko bituruka ku biganiro byabanje mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu hagati ye na perezida paul kagame w'u rwanda byo kumureshya kuza mu bikorwa nk'ibi ibiganiro byabereye muri amerika uyu muyobozi yumvikanisha bidasubirwaho ko ubucuruzi buba bwiza abaturage bamerewe neza Today we know one of the best ways, most effective ways to build uyu munsi tuzi ko inzira nziza inzira nziza zo gukora ubucuruzi binadusaba guha ingufu imiryango twemera mu buryo bworoshye ko imiryango ikomeye ikora ubucuruzi bukomeye communities generate a stronger business.
bwana kenti yizeje u rwanda ko bazakomeza gufatanya mu bikorwa biruteza imbere umukuru w'u rwanda paul kagame yashimye aba bashoramari mu bikorwa by'iterambere bagejeje ku banyarwanda muri rusange perezida kagame yasabye abatuye rwamagana gufata neza ibikorwa babonye bakamenya kubikoresha bikabateza imbere umukuru w'u rwanda yizeje ko hari n'ibindi bikorwa by'iterambere bizabageraho asaba gukomeza gushimangira umuco wo gushaka kwihuta mu iterambere ushingiye ku bufatanye hagati y'abanyarwanda ubwabo ndetse n'amahanga hari n'ibindi kandi bizaza ari hano ariko bizakomeza no kugera ku bandi banyarwanda n'ahandi bityo umuvuduko tugenderaho rero wo gutera imbere nawo ugende uzamuka kuko ngira ngo twese ko turi aha n'abandi banyarwanda umuco wo gushaka kwihuta mu bikorwa mu majyambere mu bufatanye hagati yacu ndetse n'abandi b'ibindi bihugu gufatanya kubikorera n'abashoramari ibi ngibi ndumva bimaze kuba umuco dukwiye gukomeza tugateza imbere ibikorwa nk'ibi by'iterambere n'ubusanzwe bije abanyarwanda bari babifitiye inyota nk'uko byumvikana kuri bamwe mu batuye umurenge wa gishari baganiriye n'ijwi ry'amerika uwabashe kugira ubushobozi yabashe kugura mu bisoro utaraguze mu bisoro ni ugucana agatara gasanzwe eh, iri tara bita umukono utarifite se agatodo bakamwe kagura amafaranga mirongo itanu byanze bikunze urumva ahantu hageze umuriro utuntu twose niko ubasha kugenda utekinika kugira ngo urebe ukuntu wakwiteza imbere ari amazi turayakeneye n'amashanyarazi turayakeneye ibyo byaba iby'ingenzi kurusha ibindi kugeza ubu ikigo cy'ubucuruzi cya coca cola n'abandi bafatanyabikorwa bafite imishinga nk'iyi ya iko senta makumyabiri n'itatu ariko intego ni uko bagera kuri mirongo itatu n'itanu hirya no hino mu rwanda ababishinzwe bagaragaza ko byibura bizaba bifashije ibihumbi makumyabiri na bitanu mu batuye rwamagana byose birakomoka kuri politiki yo koroshya ishoramari mu rwanda eya kabagira ubusa ijwi ry'amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda urakoze erika kuri iyo nkuru guteza imbere uburimyi mu karere ka afurika nibyo bikoranije abahinga muri icyo gisate i kigali bavuye mu mpande zitandukanye z'akarere ka afurika mu ndwi bazomara bazohanahana ibyiyumviro n'ubumenyi kugira afurika ntigume ari urubuga rwo kwakira ibivuye ahandi ahubwo iba isoko abandi basumirako ni inkuru ya tabita mukamusoni
muri iyi nama abahinga bavuye mu mpande zitandukanye z'ibihugu vya afurika bifuza ko uburimyi muri afurika butobandanya gufatwa nk'ikintu co kubeshaho umuntu umwe n'umuryango wiwe gusa ahubwo nyabuna uburimyi butegerezwa gukorwa nk'urudandazwa abantu bakora bahiganwa igisata c'uburimyi ni igisata gikomeye cyane mu iterambere ry'imibano n'ubutunzi muri afurika ariko iki gisata gifise ingorane nyinshi uwari yaserukiye ubumwe bwa afurika yamenyesheje ko icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakunguni cerekana ko abantu imiliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana ane z'abantu baziyongera ku bantu baba ku isi kuva mu mwaka w'ibibiri na cumi na gatanu gushika muri bibiri na mirongo itanu umuriyaridi n'imiliyoni mirongo itatu baziyongera kuri afurika bivuga ko afurika itegereza kugwiza umwimbu kugira ishobore kugaburira abantu bayo baguma bagwira iyo niyo ntambamye ya mbere cyane cyane ko n'aho abantu bagwira isi yo yitaguka bimwe mu byagiye vyibonekeza muri afurika ni uko afurika ari ibivamo ibintu byose vyankenegwa mu bijanye n'ibifungurwa biva mu burimyi ariko abanyafurika ntibabironke kuko bibashikira byamaze kuduzwa ibiciro inyuma yo guhingurirwa hanze akarorero ni nk'ikawa icayi kakao n'ibindi dr akinumi adesina arongoye ibanki y'iterambere rya afurika bad asaba abanyafurika kugwanira ko afurika itaba ikigo co gukoresha gusa ibivuye ahandi ahubwo afurika ikwiye kuba ikigo c'uburimyi n'ubworozi aho abandi basumira Africa should not be a consumption center. It must be an agro-industrial center.
afurika itegerezwa gushora ikawa ivyamwa kakao bihinguye ariko ntitegerezwa gushora intete za kakao canke ikawa Africa must export processed cocoa, not cocoa beans. It must export specialized coffee with distinctively aroma of Africa instead of coffee beans, and export finished textile products, not cotton lint. kugira ivyo abanyafurika babishike ko nuko hategerezwa kuba iterambere mu bijanye n'uburimyi n'ivy'amahinguriro afurika ikwiye kwiha izina mu guhiganirwa amasoko mpuzamakungu ku buryo umuriyoni n'ibice bitatu vy'amadolari y'abanyamerika azoba ariyo mitahe abanyafurika bafise gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu anasazi murekezi umushikiranganji wa mbere w'u rwanda avuga ko iri koraniro rigira indwi mu bijanye n'uburimyi muri afurika ari amahirwe ku banyafurika This and more how science, technology and innovation murekezi avuga ko hakwiye gukoreshwa ubumenyi ubuhinga n'ubushakashatsi mu guteza imbere igisata c'uburimyi kuko arico gitanga ubuzi abantu mirongo itandatu na batanu ku ijana muri afurika n'abarimyi kandi iki gisata kigaburira abantu bose and leads inclusive growth.
iri koraniro ry'indwi mu bijyanye n'uburimyi rizomara indwi yose abahinga bavuye mu mpande zitandukanye z'umugabane wa afurika bariko bahanahana ubumenyi n'ubuhinga kugira uburimyi muri afurika butera imbere kandi atacononekaye gutyo afurika nayo ishobore gushora mu masoko yo hanze badakoresheje ibivuye mu yindi migabane y'isi i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc turagushimiye tabita kuri iyo nkuru gutandukana kw'abubakanye mu rwanda gutera kwiyongera mbere ababikora bemeza ko bitabatera isoni ibiharuro bitangazwa na sentare y'intango ya kaciru byerekana ko ku minsi yose y'akazi iyo sentare yakira urubanza n'ibimbulimburi rumwe rw'abubakanye bashaka gutandukana ibindi kuri iyi nkuru twumvirize asumta kaboye
urukiko rw'ibanze rwa kacyiru ni rumwe mu nkiko zigira umubare munini w'abashakanye barugana bifuza gutandukana imibare twatangarijwe na perezida w'uru rukiko igaragaza ko buri munsi w'akazi byibuze bakira imanza hafi ebyiri z'abashakanye bifuza gutandukana umuyobozi w'uru rukiko rw'ibanze rwa kacyiru gasana jean damascene mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu bakiriye imanza z'abifuza gutandukana zigera kuri magana abiri naho kuva uyu mwaka watangira wa bibiri na cumi na gatandatu kugeza muri uku kwezi kwa gatanu gatanu bamaze kwakira imanza mirongo inani uyu mucamanza avuga ko izi manza zo kwaka gatanya ku bashakanye arizo ziza ku isonga mu manza mbonezamubano bahura nazo perezida w'urukiko rwa kacyiru yatangaje impamvu asanga ziza ku isonga mu kwaka gatanya ku bashakanye muri iki gihe aho iterambere rigeze ntabwo hakibaho gutsikamirwa cyangwa buri muntu wese yamaze kumenya uburenganzira bwe hari na za mvugo zahindutse zitakibaho niko zubakwa umumama agakubitwa umumama agahohoterwa umugabo bakamuharika bakamuca inyuma umudamu bakamuca inyuma ati mfizi ntiyimirwa ibyo ntabwo bikibaho abantu bamaze kumenya uburenganzira bwabo niba abona ko mu rugo rwe nta mahoro aho kugira ngo bazicane ahitamo kuza gutanga ikirego gucana inyuma kutizerana kudashishoza mbere yo gushinga urugo ni bimwe mu bivugwa nk'impamvu zo gutandukana kw'abashakanye bivuze ubuhuha mu nkiko abagore bavuganye n'ijwi rya amerika bo bemeza ko gucana inyuma kw'abashakanye aribyo bituma imiryango myinshi isenyuka iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya kumurera wenyine nyibura ntanareke ngo dufatanye wenda tumufatanye nanjye afashe kuri ba bana aho aho ntagira umujinya ni hehe cyangwa ngira agahinda ikibazo cyo guharika gifata umwanya wa mbere mu gusenya ingo abagabo baganira n'ijwi rya amerika basa nk'abumvikanisha ko iki kibazo cyo guharika kitari giteye ingorane mu gihe cyashize ko ahubwo ibibazo byinshi bigaragara muri iki gihe bituruka ku bukene bw'umuryango kera ibintu byariho umuntu akaba afite uyu musozi wose ari uwo yashaka abagore batatu aha hakitwa n'iriya hakitwa iwe iyi iringaniza ryari ritarabaho iyi gahunda yo gutana kw'abashakanye kiliziya ivuga ko itayishyigikira ko kiliziya yifuza ko hajya habaho kubanza kwigisha abashakanye mbere yo kubemerera agatanya padiri rawureni rutinduka wo muri paruwasi ya kiziguro muri diyoseze ya byumba yabibwiye ijwi rya amerika n'ingamba kiliziya ifata nyuma y'uko abantu batandukanye imbere y'amategeko ubutane buriho buturuka ku bintu bibiri ubusinzi n'ubusambanyi turabivuga turabyigisha ariko intambwe iracyari ndende nuko leta ibatandukanya ntabwo tubishima ahubwo bagombye kujya bagoragoza cyane ku buryo bongera bagasubirana ariko hari aho bigorana bikaba bitanashoboka buriya hariho gahunda zo kwegera abo bantu abo bantu batandukanye kugira ngo dukomeze kubigisha ijambo ry'imana ariko kugira ngo bahabwe amasakaramentu biragoye umwe mu banyarwandakazi batandukanye n'uwo bashakanye yabwiye ijwi rya amerika ko yabanje kugira ukwihangana nk'uko ababyeyi bo hambere bavugaga ngo ni uko zubakwa gusa ngo byageze aho kwihangana bimunanira yemeza ko muri iki gihe iterambere rifata umwanya wa mbere mu bituma ingo nyinshi zitagitindana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nibwo umwuka mubi watangiye kurangwa mu rugo gukubitwa gucyurirwa kubwirwa nabi mu rugo nta byishimo nabimazemo imyaka igera nko muri nka cumi n'itanu bigeraho numva noneho mbaye nk'umusazi ku gasozi kwa kwihangana navugaga ku bakurananiye mfata inzira yo kuvuga ngo reka mureke noneho niyo mpamvu nahisemo kumuhunga muri iki gihe leta yashyizeho gahunda zishobora kuzunganira abashakanye bafitanye umubano mubi ikiswe akagoroba k'ababyeyi aho ababyeyi bakuze bahurira mu mudugudu bakaganira ku bibazo biba biri mu midugudu ndetse bagatanga inama ku bantu bafitanye amakimbirane bimaze kugaragara ko bishobora kuzagabanya umubare w'imiryango yifuza gutandukana ibi bikaba byanatuma ingorane nyinshi zigaragara nyuma y'uko imiryango itandukanye nazo zirangira gasana jean damascene umuyobozi w'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru yabwiye ijwi rya amerika ingaruka zisigaye zigaragara nyuma y'uko abashakanye batanye usanga akenshi abana bahabwa mama wabo icyo gihe rero usanga papa ategekwa gutanga indezo ya buri kwezi bitewe n'ubushobozi bwe n'ibyo abana bakeneye akenshi ntabwo yitanga ubu ubu harimo ko n'umutegeko mu manza z'inshinjabyaha mu mategeko ahana ibyaha mu rwanda harimo n'ingingo ivuga ko umuntu wanze kubahiriza ibyemezo by'inkiko anabifungirwa ubu hari imanza nyinshi turimo kubona z'inshinjabyaha zirimo guturuka kuri bwa butane abakuze babemeza ko ubutane bwinshi bugaragara muri iki gihe buterwa n'uko umuco ugenda ugabanuka abantu benshi bakaba batagitinya kirazira iterambere no kuringanira kw'abagabo n'abagore nabyo hari abemeza ko byatumye hatakibaho abashakanye bihanganirana kuko buri wese aba afite uburyo yabasha kwitunga asunika akaboyi ijwi rya amerika i kigali
uruhagarara urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishywanjye tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eee tureke ibintu bihangane tubona byongera ntisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi igipolisi cyazindutse kuri uno wa mbere kibuza abakenyezi bahora badandariza mu bibanza bikikuje ahahoze isoko nkuru ya bujumbura gusubira kuhakorera igipolisi cyashize mu ngiro ingingo yafashwe n'uburongozi bw'igisagara cya bujumbura busaba ko abo bakenyezi baja gukorera mu masoko azwi n'amategeko ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga
aha urahakorera abadandaza bagizwe ahanini n'abakenyezi ku nkengero z'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura hibonekeje ku bwinshi abapolisi mu bucagucagu bw'uno wa mbere abo nabo bari baje gushyira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igisagara cya bujumbura iyo ngingo ibabuza kubandanya bahadandariza ibyamwa imboga impuzu n'ibindi abo bakenyezi bahavuye nabo baza baganagaza iruhande y'aho bahora batereka ibidandazwa barabana y'ingwe n'abapolisi b'igihugu bari bitwaje inkoni abo bakenyezi byaboneka ko umwanya n'umwanya bahava batereka ibidandazwa ariko byabataye kuba amazi kuko abapolisi bagumye babashinze ijisho inishavu n'akantu babwijwe rya Amerika ko iyo ngingo ari yije kubashira umukanda mu nda bano bakenyezi bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho none ko batuje kudandaza bashaka tubeho gute tuyibe tufayininye n'akazi dufise abarapaza amazu none bazobaho gute nibatureke twihangayikire gahinda karatwishe ngaha nk'ubu wari warareze nk'abana batanu kandi iyi mpira ariyo yari imureze baca babona abana bagiye kubaho gute aha twagenda kwa siyoni tukarangura utuntu tw'ibihumbi icumi tugasanga imana iguhezagiye ukaronka na bibiri by'abana byo kutugagara umukuru w'igisagara ca bujumbura asaba abakenyezi kuja mu yandi masoko kudandarizayo mu ntumbero yo kugira isuku mu gisagara hagati ca bujumbura na cane cane aho hahoze isoko nkuru ya bujumbura fredi mbonimpa akamenyesha abo bakenyezi ko hari ikibanza cabagenewe kiri ku isoko iri hafi y'ihinguriro ry'impuzu ryahoze ryitwa kotebu abo bakenyezi bari baramaze kumenyera kudandariza hagati mu gisagara ntibumva kamo baterwa n'indongozi y'igisagara ca bujumbura bavuga ko atamitahe minini bafise yo kuja mu masoko basigura ko batoronka amafaranga yo kuriha ibibanza uba ufise umutahe w'ibihumbi cumi na bitanu cyangwa umutahe w'ibihumbi icumi yogenda mu yindi soko kudandariza mu yindi soko kandi bidakunda nibatureke twihangayikire kuri kotebu uko ibibanza babiriha ni amahera y'umutahe dufise wo kujya muri kotebu twashaka badufasha aho twodandariza kubera twofa n'inzara bamwe bamwe tureze imfubyi kandi nta bagabo dufise none bashaka ko tugenda gukora ubumaraya icyo nicyo twansi batuwereke baseti ni mwicare ngaha basi muze muracuruza none tuzogana muri iyo kotebu atakibanza basi dufisemo abo bakenyezi batemera iyo ngingo ni bamwe mu bahoze badandariza mu isoko nkuru ya bujumbura batanguye kudandariza ku nkengera zayo inyuma y'aho ihiriye igatokombera ku igenekerezo rya mirongo irindwi ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri kuva icyo gihe abagiye bararamutswa igisagara cya bujumbura bakoresheje ingufu zose kugira birukane abakenyezi muri icyo kibanza birasendwa kuva kuri uno wa mbere fredi mbonimpa arongoye igisagara cya bujumbura muri kino gihe yatangaje ko icyo kibanza cyo ku nkengera z'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura cugaye ingingo ntabanduka ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika bari mu bifatanije mu mubabaro n'abandi ku bantu bagandaguwe mu masaha ya kare ku munsi w'imana mu gisagara cya orlando mu bumanuko bw'igihugu mu masaha ya kare ku munsi w'imana abantu mirongo ine n'icyenda barishwe abandi mirongo itanu na batatu barakomereka mu gitero cagizwe mu kibanza abantu bakundana n'abo basangiye ibitsina batambiramwo mu gisagara cya orlando ku yindi nkuru twabwiye ko ababa mu gisagara cya sorona ku rubibe hagati ya etiyopiya na eritrea bavuga ko bumvise urwamo rw'inkoho zikomakomeye uno munsi wa mbere ivyo mu gihe ivyo bihugu bibiri vyagirizanya kuwasomborokeje ubundi gutana mu mitwe gusa no kwashimikiye mu gisagara ca Sorona igisagara cabereye mwingwano igihe Ethiopia na Eritrea vyatana mu mitwe bipfura ubibe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga igisagara ca Fallujah baciye mu muhoro ukingiwe n'igisirikare ca Iraq ivyo ni mu gihe urugamba rwo gusubira gufata igisagara ca Fallujah kiri mu minwe ya leta ya Kiislam rubandanya mu ndwi igira gatatu abasivile bagira ku bihumbi bine bakoresheje uwo muhora mushasha kugira bahunge ingwano gutana mu mitwe ku rubibe hagati ya Afghanistan na Pakistan kwabandanije inyuma y'agahengwe kamaze igihe gitoyi uno munsi ku wa mbere gutana mu mitwe kwabaye mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa mbere kwahitanye umuntu umwe abandi cumi n'umunani barakomereka imiryango y'abanyapakistan igera ku majana abiri yategerejwe kwimukira mu bice birimwo umutekano kurushiriza abategetsi ba Afghanistan bavuga ko Pakistan yashaka kubaka ibibanza bishasha ku rubibe amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya ha nihagarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje fidel niyo ngabo uwashize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije ni fatu arimasi karara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.